tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika adrese ya youtube yacu facebook instagram na x ni voa radio yacu ipari mu faransa no mu bindi bihugu vyose bisigaye bigize impande zine z'isi mutwumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
imikino ya olympique iberamwo imikino itandukanye irabandanya kubera i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa uburundi n'u rwanda biri mu bihugu biri muri iyo mikino imikino ariko ubwayo ubundi amateka yayo ni ayahe yatanguye ryari imikino ibera muri olympique ni iyahe ibihugu bisabwa iki ngo biyijemwo utu tubazo n'utundi turi mu two tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe ndakiremesheje ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika abatumire buno munsi ni bagenzanje bakurikirana ivy'imikino na sport ipari mu faransa kuri stade ya geoffroy gushard ariko habera imikino ya olympique ndi kumwe na annette mugabo annette ipari mumeze gute nikaze ku ijwi rya tumeze amerika neza diana amakuru yanyu natwe turakomeye imikino ubona gute irashushe
yaba imikino irashyushye hari kubera imikino myinshi ariko umukino wari witezwe wari umukino eh, wa novak nimero ya mbere ku isi umunyaserbiya wayahuraga n'umunya esipanye rafael Nava- nadal nadal ni umwe mu bakinnyi banditse amateka akomeye mu mukino wa tenisi ariko kuri ubu ngubu ntabwo akiri eh, ntabwo akiri umukinnyi mwiza cyangwa ntabwo agihagaze neza umukino rero muri rusange wamaze no kurangira novak akaba yatsinze nadal Mhm, turaza kubigaruka ko neza na neza muri kino kiganiro ariko nkundire mbanze nakire mu rwanda i kigali desire hatunga imana naho desire atari paris imikino ya olympique ayizi ko ibitari bike desi wakoze kutubera umutumire nawe muri muri isanga dusangira ibya olympique n'ubumenyi wifiseko ego nuko rero reka mbere ipari kwa anete ino mikino ga anete yatanguye ryari hama igamije iki muri rusange ku nshuro ya mbere yatangiye ku itariki makumyabiri n'enye ariko ku mugaragaro yafunguwe itariki makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa karindwi turimo igomba kuzarangira itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani gutaha hanyuma n'imikino uba usanzwe iba eh, ihuriza hamwe ibihugu bakagaragaza cyangwa bakarushanwa mu mikino myinshi igiye itandukanye kuko nk'ubu ngubu eh, yitabiriwe n'abakinnyi ibihumbi icumi eh, na magana atanu hanyuma kandi barushanwa mu mikino mirongo itatu eh, n'ibiri Eh, hanyuma uyu mwaka cyangwa se iyi mikino paris makumyabiri makumyabiri na kane nibwo habaye ko eh, tugize umubare w'abaterete bangana w'abakinnyi bangana haba mu bagabo ndetse no mu bagore kuko abarushanwa ari ibihumbi bitanu na magana abiri mirongo itanu mu bagore no mu bagabo ibihumbi bitanu magana abiri mirongo itanu So, navuga rero ko ari imikino n'ubundi biga ibi- ifite intego yo kurushanwa kugira ngo ababaye beza mu bandi babe bekwe- bakwegukana imidari ariko kandi ikinayigira olympique cyangwa se igituma ariyo mikino isa nk'aho ikomeye mu marushanwa yose niko ari imikino ihuriza hamwe ibihugu byinshi n'imikino myinshi kandi yose ikabera icyarimwe urakoze cyane ah, kutubwira ku mwihariko w'uno mwaka ariko ubundi ku nshuro ya mbere bigitangura mbere na mbere mbere ko tugera muri bibiri na mirongo ibiri na kane olympique yavutse gute ivuka kubera iki
olympique yashyizweho n'abagereki yashinzwe n'abagereki Eh, icyo gihe hari mu mwaka wa magana arindwi mirongo irindwi na gatatu nibwo bashinze iyo mikino hanyuma iyo mikino bayishinze ifite eh, intego yo kujya bashimisha ikigirwamana cyabo Zeus ni ukuvuga ngo iyo babaga bashaka kugishimisha bakoraga imihango eh, yo gukina iyo mikino harimo amatiyatire harimo imbyino harimo imiziki bakaza bagakina ariko noneho bamara no gukina bakagira n'igihe cya- cya- cya- cy'imbyino cy'imiziki bakagira igihe cy'amafilime mbese bakagira u- i- igihe cyo kwishimisha cyangwa se eh, kwishimisha ariko binyuze mu mikino n'imiziki mu rwego rwo gushimisha icyo kigirwamana eh, Zeus hanyuma rero eh, imikino yaragumye iraba ariko noneho umwami w'abaroma ba mbere aza kugera igihe iyo mikino ayikuraho avuga ko ari imikino yashishikarizaga abantu kuba abapagani cyangwa yakanguriraga abantu kuba abapagani amaze kuyikuraho rero eh, yongeye kugaruka mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane hanyuma eh, bwa mbere yakirwa n'igihugu cy'ubufaransa noneho ariko muri modern era cyangwa se muri iki kinyejana turimo yafunguwe noneho ku mugaragaro cyangwa yongeye kubaho ku mugaragaro mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'ubundi yakirwa n'iki gihugu cy'ubufaransa ni ukuvuga ko Ubwo yama rero- ibera mu bufaransa ganete canke ah, bira Oya, ntabwo Mhm.
iye- ntabwo ihora ibera mu gihugu cy'ubufaransa ntabwo ihora ibera mu gihugu cy'ubufaransa kuko imaze kwakirwa n'ibihugu cumi na bitanu ndetse leta zunze ubumwe za amerika nizo zimaze kwakira imikino ya olympique inshuro nyinshi ahubwo impamvu eh, nk'ubu ngubu iyi mikino igarutse hano mu gihugu cy'ubufaransa hari hashize imyaka ijana batari baba bakongera kuyakira Mm.
Uh, ubwo rero urumva ko kuko igihe cya nyuma bayakiriye ni mu gihumbi kimwe magana icyenda makumyabiri na kane hari hari igihugu co ku mugabane wa afurika kirayakira kuva itangura oya Eh.
nta gihugu cyo muri afurika cyari cyakira imikino olympique Eh, Uh, harimo leta zunze ubumwe za amerika harimo uh, ubugereki nk'uko nari mbigarutseho ko aribo batangije iyi mikino hakaza ubwongereza hakaza ubufaransa uh, hakaza australia ndumva ibyo ari byo bihugu mbasha kwibuka aka kanya ariko uh, n'ubudage bwarayakiriye iyo mikino ni ukuvuga ngo nta gihugu cyo muri afurika cyo cyari cyabakwakira Ibihugu- imikino ya olympique ibihugu bitoranwa gute kugira ngo biyakire paris u- unye mu budagi muri amerika vyakirwa n'ibihugu biteye imbere gusa oya eh, imikino ya jeux olympique habaho icyitwa international olympic committee abo rero nibo bicara bagahitamo kubera ko ibihugu habaho icyitwa ko bapiganirwa amasoko habaho gushyirwa hanze ku isoko ry'ibihugu bizaza kwakira iryo rushanwa ariko kandi n'igihugu runaka gishobora kubisaba bamara kubisaba bakareba bakavuga bati bitewe n'uko mwujuje ibingibi ibingibi ibibuga urumva iyo ni imikino ihuza abantu benshi ibihumbi cumi na magana atanu ni abantu benshi ni ukuvuga ko baba bazakinira mu bihugu byinshi Iho- ibihugu bigomba kuba igihugu gishaka kwakira iyo mikino kigomba kuba gifite amahoteli kigomba kuba gifite uburyo bwo kugenda buhoraho kandi bworohera buri muntu wese kigomba kuba gifite ah, uburyo bwa tekinoloji bu- bu- bu- bu- buhamye ni ukuvuga ngo mbese ibyo bihugu n'ubundi biba bikomeye impamvu akenshi ari byo byakira iyo mikino ni uko usanga n'ubundi ari byo bifite cyangwa byujuje ibyo byangombwa byose biba bikenewe kugira ngo imikino olympique ibeho kuko nk'ubu hanyuma ngubu mhm, eh, ku munsi hashobora gukinwa imikino muri siporo makumyabiri n'eshanu cyangwa mirongo itatu urumva niba imikino muri siporo mirongo itatu cyangwa makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga ngo baraza gukinira ku bibuga byinshi cyane rero akenshi usanga iyo ngiyo ariyo mpamvu ifasha abanyaburayi cyane kandi noneho bakanagaruka no ku mutekano cyane cyangwa se kuri ibyo bihugu byateye imbere cyane usanga aricyo kintu ahanini Barabireka.
gituma wenda badomina Mm.
afurika ugasanga afurika ntabwo Hanyuma, yakira ayo marushanwa eh, hanyuma ganeta ah, ibihugu byose mugabo bifise uburenganzira bwo kuyijamo nubwo ah, hari ivyo tubwiye barabira kugira ngo ibihugu biyakire igihugu cose kirafise uburenganzira bwo kuja muri olympique vyose biba biserukiwe cane Eh, ibihugu byose biba bifite uburenganzira bwo kujya mu mikino olympique ariko ntabwo ari uburenganzira bwo kuvuga ngo nzabyuka mu gitondo njye gukina kubera ko numva nsh- mbishaka Mm.
Ah, ah, ni ukuvuga ngo habaho process z'uko abantu bagomba kurushanwa amafederasiyo agashyiraho imikino runaka abakinnyi bakarushanwa noneho bamara kurushanwa haba imbere mu gihugu haba no hanze y'igihugu bamara kurushanwa bakabona karifikasiyo zibemerera gukina imikino ya olympique Mhm. imikino Eh, i- ariko bisaba ko deja n'igihugu runaka kigomba kuba ari umunyamuryango wa komite uh, wa international committee olympic Mm, imikino Eh.
i- i- ibihugu bi- birihitiramwo ibi mikino Burundi baravuga ati je ko ranzi gukubita umupira reka nturore football ubundi ati ko tuzi koga reka tugire ibi eh, canke bavuga ati nimuze muhiganwe muri vyose imikino ibihugu vyitoreramo gute bika Oya, eh, ntabwo ntabwo barimita imikino ntabwo barimita imikino ahubwo igihugu na komite olympique yacyo nibo bahitamo imikino bagomba kurushanwamo cyangwa baba bashaka gukinamo ubwo ariyo mikino baba bara- bara- barashyizeho mu bihugu byabo cyangwa barushanwamo mu bihugu byabo noneho ha- eh, amarushanwa kugira ngo bitabire imikino ya jeux olympique ntabwo bi- ntabwo birangirira kuvuga ngo mu gihugu runaka hariyo umukino runaka kuko hari igihe usanga bisaba ko wen- bajya nko kurushanwa ku rwego rwa afurika noneho niba bagiye kurushanwa ku rwego rwa afurika urugero nk'abo mu magari urugero nko mu mupira urugero nko- nka- nk'abakinnyi bo kwirukanka ni ukuvuga ngo akenshi usanga bajya birenga imbere mu gihugu noneho bakarushanwa ku rwego rwa afurika ku rwego rwa afurika rero abatsinze noneho bo bahita babona karifikasiyo za jeux olympique ariko urumva niba utagiye kurushanwa ku rwego rwa afurika ni ukuvuga ko nubwo uri umunyamuryango wa Uh, komite olympique ntabwo bizakwemerera guhita ujya kurushanwa mu mikino ya jeux olympique kuko Mhm.
ntabwo wigeze ubona itike ikujyanayo ego nka- nko- nk'imikino ah, sport yo koga umuntu arashobora kwibaza ati kumbure bose barabashira mu mazi ibihugu byose ati nimwoge turabuza gushika imbere ariko nka basketball wa mukino w'amaboko biza kugenda gute kugira ngo ah, ekipe kanaka y'uruhugu- y'igihugu kanaka itane mu mitwe na ekipe runaka imikino itoragura gute abo baza gupigana ku, ku rubuga basketball football uw'amaguru n'iki bigenda gute kugira ngo igihugu kinaka gikine na runaka a- amatike atorwa gute
So, nibyo nari ndimo kugusobanurira ni ukuvuga ngo ikipe iyo ari yo yose kugira ngo ibone imikino uh, ibone amatike abazana gukina mu mikino ya jeux olympique uh, nko muri football nko muri basket nko muri iyo mikino bisaba ko uh, barushanwa ku mugabane baba baturukamo urugero Mhm.
Uh, nko muri amerika uh, urumva turi ku mugabane wundi ni ukuvuga ngo rero baba bararushanijwe kuri uwo mugabane wabo noneho ababaye aba mbere bakaza gukina south sudan yabaye iya mbere muri afurika ihita ibona karifikasiyo yizana gukina Ubu amakipe yandi mu burayi ni uko nguko bagenda barushanwa urakoze Noneho cyane eh, bakaza gukina mu mikino ya jeux olympique kubera ko baba babonye karifikasiyo Urakoze nini cyane.
bazana.
ego cyane anete mugabo ugume kuri telefone ntuve ko nkubitire gatonya i kigali mu rwanda ah, kuri telefone na mugenzi wanje desire hatunga imana rwanda n'uburundi mwa- mwumvise ko biri mu mikino ya olympique paris mu bufaransa desire uburundi bwarungitse abakinnyi bangana gute hama bagiye gukina mu mikino iyahe rusange muri rusange
Eh, urakoze diane sinzi ko munyumva neza turakumva ijana ku ijana
okay Eh, uburundi bwaserukiwe n'abakinnyi indwi Eh, ni ukuvuga ko bwaserukiwe n'umukuru n'umukinnyi kwizera rodrigue yiruka ku metero ibihumbi icumi hariho ndikumana serete yiruka ibihumbi icumi nawe nyene na garukimana egide ni ibihumbi bitanu Eh, niyo mukunzi francine yiruka ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi hakaza nuragira ange siela akina urukino rwa gizoba badashika n'ibiro mirongo irindwi n'umunani hakaza aganira beritresi ari mu boga yoga ku metero mirongo itanu cyo kimwe na irishyura lois eliora abo ni abantu bafite indwi baserutse uburundi mu nzira za jena ya kipe zitwa zirarezi pari nkabamenyeshe yuko eh, nk'aba bagenda koga eh, ne- bagenda kuco bita egisitasiyo baratumirwa kuko niba bashikanye umwanya usabwa icyo bita nyuma eh, wo muri gisoro yari itsindiye kuko yatwaye imidari muri afurika hanyuma aba bantu bafite bandi bagira atletisme kwiruka n'amaguru birorokiro bitanu cyangwa icumi nabo nyine bafite icyo bita medima eh, ni ukuvuga ko baba babikoreye bakaronka ubwo burenganzira bwo kujya guhatana nayo ubundi eh, iyo utatse izo mirima nko muri ibi bihugu usanga bya afurika bidafite abantu babiri bakomakomeye kandi ibyo bagenda batumiwe kubera muri jeza olympic ibihugu byose biraserukirwa nicyo cyari icyumvirizo cyari icyiyumviro niwo mugambi wa tuyandi kuko yashinzwe ingoro za jeza olympic hotel ni ukuvuga ko n'igihugu rero kitagira umuntu n'umwe yashyira ku ruhame nacyo nyine kiraserukirwa Murakoze, bivuye eh.
mu- mu butumire uravuzemwo mu bakinyi ah, bari ngaho i paris harimwo eliora ah, basogomba ni akana k'imyaka cumi n'ine nibaza ko ah, ntihenze n'ubwa mbere ku nshuro ya mbere ha- hari umwana angana gutyo agiye guserukira uburundi muri ayo mahiganwa adeze
Eh, ni cyane cyane diane nko mu burundi ni ubwa mbere habonetse umwana agenda ziganwa ku myaka nk'iyo Eh, birumvikana kuko basagomba uvuga niwe atwara federasiyo ya natasiyo mu burundi birumvikana ko abana bimwe baheza bagakorera mu- mu- muri muri urwo rukino no mu byo asanzwe akunda Eh, cyane cyane nko mu burundi ukunze kubona ko abantu baza bafite imyaka igiye bari bafite bagira ikibazo cy'imyaka usanga hari abana batoya bakiri bato cyane ari ubundi eh, no muri basketball twarabize nko mu ekipe ya ya sudani yo mu- yo mu mpanuka twari mu musore w'imyaka cumi n'ibiri Eh, ni usanga ari bake cyane bashaka kuba batanagiye umwana w'imyaka cumi n'ibiri rero ni bike cyane Mm.
Eh, abana bagiye yitegura nibaza ko mu myaka iri imbere kuko jezero fite tubaje nyuma y'imyaka ine nibaza ko ashobora no kudugira igihe agaserukira uburundi kuko atinzwe gusubiza ahubwo yanatoreye Eh, biba ari igihe cyiza cyane kuko iyo watumiwe kenshi eh, aho bakikarindwa mu mirimo no mu gihugu no mu guhiganwa uca usanga ufite eh, icyo abandi bagusumbije Abafite- abafite imirimo bo bagenda bavuga bati tugiye guhiganwa n'abajya kuko dusanzwe twiruka hamwe dusanzwe tuzinanye nk'ubujyane bakubwira ko nk'abo bantu bose nakubwiye biri ku birometero cumi mirongo itanu Eh, abantu benshi basanzwe biruka ku mugabane w'i burayi bari mu butaliyani no mu- no muri espanye rero bimenyereza eh, ku bintu bita Mm, eh, mm.
solidarite olempike babaha amaburuse bakajya kwi- bakajya gukora ako kazi ko kwiga gusa Eh, bari mu bihugu bya buraya baramenyereye amakompetisiyo amahiganwa y'i burayi barayamenyereye rero nabo rero baba bagiye gusiganwa hanyuma ushaka kwinjira ati bashobora no kuronka n'amahirwe bagataha umudari kandi ibibazo byiza Mm. Um, eh, telefone yawe desire ntiri kurumvikana neza reka unyishure kuri tuno tubazo Okay.
tubiri hama ndaca nsaba mu hinga bw'ivyuma bakumvanire ko gato baze kukugarukana ariko uburundi bufitanye Mm.
ntaco ncamendera yego ubu uburundi bufitanye mbere kugende uburundi bufitanye ama- ayahe mateka na olympique umaze gutahukana imidari ingana gute muri rusange
Eh, Diane uburundi bwatangiye kwitabira ibiro za jezo olympique hari umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatandatu hari iya fransa muri leta zunze ubumwe za amerika bwari bwa mbere igihugu cy'uburundi cyaruye izo nkino ubwa mbere iyo bitabiriye uburundi bwagize amahirwe yo kuba kiwutanga umudari w'izahabu watsindiwe na venise nyongabo ku metero ibihumbi bitanu ari umuntu bapfira nawe nyine yitegurira mu butaliyano yari asanzwe amenyereye ayo mahiganwa ariko abantu bitabye kubatangaza nuko yasanzwe ari umuhinga ku metero igihumbi na magana atanu ariko ashyize kubera nawe yari afite ngo miringo miliyoni mirongo itanu ugira kuri mirongo itanu aho wa mbere atangaza abantu benshi cyane atahukana umudari w'izahabu wabaye umudari umudari wa mbere uburundi butahukanye umudari wa kabiri uburundi bufite ni umudari bita argent umudari eh, w'umwakaka ubu- eh, Francine Niyonga- eh, Francine eh, niyo yaciye kuwutsindira eh, niyo saba Francine yawutsindiye i Rio mu gihugu cya Brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikaba yabaye umukobwa wa mbere watsinze umudari mu Burundi uburundi bukaba bufite imidari ibiri ugereranyije umudari w'izahabu wa Felix Niyongabo n'umudari wa argent watsindiwe na Francine Niyonsaba Eh, abantu bose bazabona ibigori byari bike ariko byari no kumenyesha yuko kugeza uno munsi mu bihugu biri kuri tariki gushika mirongo irindwi bitarabonka umudari wa olympic Mm, kandi urumva bose yaba francine yaba um, na, eh, V- Ven- wavuze V- Na Venus.
na venuste bose ni mu vyo kwiruka batahukanye iyo midari
batahukanye imidari mu kwiruka kuko ikindi bamenya diane ni uko eh, inkino nk'izo nkino za judo za karate za esikimu inkino za natasiyo ibisaba ubuhinga bwinshi bisaba ibikoresho byinshi eh, bisaba kenshi usanga ari inkino zikunze zikundwa n'abantu bo mu bihugu bikomakomeye kuko bakura bafite ibyo bikoresho ariko ugasanga mu bihugu byose ku burundi biragoye baradukwa n'amapipine mu burundi usanga ari make biboga mu mazi gusa biboga n'amapipine ariko kwirukanka ibigo birahari biroroha rero gutegura umateke mu burundi yirukanka gusumba gutegura uza gukora sanatasiyo za tenisi cyangwa izindi ngingo ego desire hatunga imana menyesha amakuru wacu wa siporo urakoze cyane reka ndakureke ko ndumva amatelefone atameze na neza wakoze kuduha aka kanya kugira ngo tubwire igice cerekeye uburundi muri mino mikino ya olympique uzogenda utubwira buke buke uko izogenda iragenda yaba aba eliora bari koga n'abandi bari kwiruka uko bazogenda baravyifatamwo muri iyo mikino wakoze cyane desire
urakoze byane ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda anete unkundire nawe turaca utubwira ku vyerekeye u rwanda muri rusangi amateka y'u rwanda muri olympique n'ingene abakinyi bagiye bararuserukira ariko imbere yaho mbanze nje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo ndahera kuri elvis elvis ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga banyandikira gusa elvis uratwumva elvis uratwumva Elvis eh, bamunkure ko ku- ku muhinga bw'ivyuma numva ari ku bindi biyago ndakira Citizen Citizen ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri isanga
murakoze cyane diane nanjye ndabaramukije Mm, nibaza ko rero hari dufise ikibazo co mu Rwanda ko yaba Desire yaba wowe Citizen sindiko ndabumva neza ubaze akabazo wihuse eh, Citizen numve ko nza gushobora kukandukurura ngo mu gihe batakumvise neza ndagasubiremwe akabazo kawe
ikibazo cyanjye nshingiye kuri facebook uko mwabyanditse ati amahirwe duha u rwanda n'uburundi ni ayahe Ah, icyo reba ntekereza ko bijyanye n'imikino bakina muri Ah, Olympic, Cit- Citizen usanga hari ibintu byinshi Citi- Citizen umbabarire muhinga bw'ivyuma bariko barayobora kino kiganiro bambwiye ko badashobora ku- kugumana kuri telefone ko amajwi ameze nabi cane barasubira kukwakura n'ivyakunda zohara amahirwe masa bidakunze nta kundi mugabo numva umenga waruranisha kumenya amahirwe y'u Rwanda n'Uburundi muri bino ino mikino ya no ya Olympique Annette araza kwigaruka ko niwe tugiye kubandanya na kino kiganiro Annette u Rwanda nago nyene rwararungitse abakinyi eh, muri Jeux Olympique bangana gute bakina mu yahe mikino
u rwanda rwohereje abakinnyi umunani muri jeux olympique bari muri mu mikino ine Eh, harimo abakinnyi batatu bari mu mukino wo gusiganwa ku magare Eh, mu bagabo ni manizabayo erike hanyuma hakaza ingabire diane uyu nguyu yarasiganwe yaranarushanyijwe ariko ntabwo byigeze bigenda neza Eh, undi ni mwamikazi jazira ku munsi w'ejo yari arimo gusiganwa mu cyitwa mountain bike hanyuma rero biza kurangira abaye wa mirongo itatu na kane mu bakinnyi mirongo itatu eh, na batandatu bari barushanijwe ariko babiri muri abo mirongo itandatu mirongo itatu na batandatu bari barushanijwe ntabwo bigeze barangiza isiganwa ni ukuvuga ngo mu yandi magambo mwamikazi jazira yabaye uwa nyuma mu irushanwa kuko urumva abo ngabo batarusha- batasi- batashoje irushanwa ntabwo bababara ni ukuvuga ngo rero yabaye wa mirongo itatu na kane mu bakinnyi mirongo itatu na bane hanyuma eh, u- u- abandi bakinnyi dufite tuvuye kuri abo bakinnyi batatu b'amagare dufitemo abakinnyi bo kwirukanka eh, nimubona ive urushanwa mu bihumbi icumi wiruka metero ibihumbi icumi hakaza ubwo ni mu bagabo mu bagore tukagiramo mukandayisenga clementine ukina full marathon ibirometero mirongo ine na bibiri noneho eh, mu yindi rushanwa ni ni ukoga tukagiramo cyusa eh, tu- tukagiramo cyusa pie oscar ukina icyitwa butterfly ni metero ijana tukagiramo umuhoza uwa divine ukina icyitwa freestyle metero mirongo itanu Eh, abo nibo bakinnyi bahari mu mukino wa swimming hanyuma undi mukinnyi u rwanda rwari rufite ni umukinnyi wo muri fencing umukino wa fencing uyu we yamaze gusezererwa mu irushanwa witwa uwihoreye tufaha ye- we yamaze gusezererwa kuko yaratsinzwe eh, itariki makumyabiri n'indwi z'uku kwezi eh, Ego.
turimo hanyuma So, ga ni abo Annette bakinnyi rero umunani eh, boherejwe na delegasiyo cyangwa se boherejwe n'igihugu cy'u rwanda eh, ariko batatu bamaze kurushanwa babiri barasezerewe mu gihe dutegereje kureba uko abandi bazaba bitwara mu yindi mikino izabiza mu gihe kiri imbere Mm. Eh, em, a- amateka y'u rwanda na olympique ni ayahe hari imidari u rwanda rumaze gutahukana ikaba ihari n'iyahe mu yahe mikino
oya eh, u rwanda rwitabiriye bwa mbere imikino ya jeux olympique mu gihumbi kimwe eh, magana icyenda mirongo inani na kane icyo gihe iyo mikino olympique yabereye los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, u rwanda rwohereje abakinnyi batatu ariko muri abo bakinnyi batatu bose harimo faustin butera na jean marie rudasingwa eh, mu badamu bari boherejeyo mariceline mukamurenzi ni ukuvuga ngo rero nta mukinnyi n'umwe wigeze abasha kwitwara neza kubera ko u rwanda nta mudari wa zahabu cyangwa se eh, uwa silva rwari rwaba kwegukana muri iyi mikino olympique ariko muri bibiri na muri bibiri na kane u rwanda rwabashije kwegukana umudari eh, wegukanywe na jean de dieu Nkundabera watwaye umudari wa bronze muri mu mikino ya para olympics so imikino ya para olympics ikurikira imikino olympique ubu harimo haraba imikino olympique nirangira ah, hazahita hatangira imikino ya para olympics hanyuma rero muri para olympics akaba aribwo yabashije kwegukana uwo mudari wa bronze mu- mu birukanka hari mu bihumbi bibiri eh, na kane ndetse iyo mikino n'ubundi ikaba yari yabereye mu bugereki urakoze cyane rwose annette Ah, nakire citizen numve ko telefone ishobora ku- kumvikana ubu citizen nari nakwemere ko nca nsura kusaba muhinga bw'ivyuma akakugarukana kugira twumve ko twumvikana akabazo kawe rero
ubu noneho uranyumva neza yego ubu ni sawa
aha aho ni sawa nanjye ndabumva neza icyo navugaga ku bijyanye n'iyi mikino ya jeze olympique ya olympique ibera mu bufaransa ah, kuri topiki mwavuze ko mu burundi n'u rwanda ati ni ikihe twiteze nanjye icyo ndi bubaze abatumirwa mwadutumiriye cyane cyane ubwo birumvikana ndahera kuri kote yo mu rwanda byaba byiza baduhereye ku mateka ya kera na kare yari amaze kuvuga igihe u rwanda rwitabiriye ino mikino ariko se iyo tugiye muri kompetisiyo abantu boga muri metero ijana barwanisha inkota kandi imikino ya olympique ihuza abaturutse mu bihugu bose iyo bakoze komparezo komparezo gu- guhuza uko iyi mikino abantu bagiye guhatanamo n'uko iwabo bayikina kuko baba batazi igihugu kibutombora ikindi ba- bagenda bafite icyizere cy'uko hari aho bazagera icyo ni kimwe hanyuma icya kabiri Ah, bano boga ati yagiye yo- yoga muri metero ijana iyo turebye abantu batsinda mu myaka ine ishize no mu myaka umunani ibanziriza y'uyu munsi aboga metero ijana twabonye amasegonda cyangwa iminota bayoze mu rwanda dufite umuntu ushobora koga metero ijana kuri cya kigero ku buryo tushobora kuvuga ngo umuntu arahagurutse hanyuma ikindi ndi bugarukeho icyo ni ikibazo kiri rusange ntari bubaze umutumirwa uhagarariye u rwanda ndashaka kumenya ibijyanye n'ibikorwa remezo bijyanye no gutegura imikino ya olympique buri gihe ibera iyo hirya ari nabyo perezida macron yagarutseho ejo bundi avuga ibijyanye no gutegura imikino ya olympique ati mushyire imbaraga mu te- mu gutegura ibikorwa remezo bifasha afurika na amerika y'amajyepfo mu kwakira imikino nk'iyi ngiyi iyo murebye mu ntekerezo zanyu abanyamakuru bakora isesengura mwebwe mufite mu nshingano ino mikino ya olympique mubona one day hari igihe kizagera tukabasha afurika nk'uko twakira igikombe cy'isi hari igihe kizagera ino mikino tukayakira noneho birumvikana ijya kwishera ku rugo ndagaruka mu karere u rwanda ruhereyemo sadek afurika y'amajyepfo cpgr afurika y'ibiyaga bigari ndetse na east africa afurika y'iburasirazuba Eh, nyakubahwa mutumirwa wacu mubona icyizere mufite bikuriki- hakurikijwe uko mubona iyi citizen mikino.
unyarutse unyarutse kubaza ibibazo mubona hari kuko igihe kizagera tukakira ino mikino murakoze Yego, urakoze cyane ugira umunsi mwiza citizen Ah, annette citizen abajije ibibazo byinshi ugerageze ubuvunagure mu kumwisha ko duse benshi baturindiriye ku mirongo y'indi ya telefone ah, ntitubimakanya ijambo ni rwawe annette
Eh, wenda mereye ku cya mbere yavuze ngo amateka ya- y'u rwanda mu mikino olympique nari narigarutseho ko batangiye kwitabira iyi mikino olympique mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane kugeza uyu munsi nta na rimwe u rwanda rwari rwaba gusiba mu gihe cyose imikino olympique yabaye ubu ngubu barimo kwitabira ku nshuro eh, ya cumi ariko muri izo nshuro icumi zose nta na rimwe u rwanda rwari rwaba gutwara eh, umudari mu mikino olympique ikindi yaragarutseho yaravuze ati umukino wo koga ngira ngo diane wenda niza kugira icyo nibagirwa uze kunyakanira Eh, yaravuze naje ku kijyanye n'umukino wo koga niba koko ah, abandi bakinnyi uko barushanwa wenda abakinnyi b'u rwanda baba bafite amahirwe yo kuba barushanwa nabo kugira ngo babe bagira ibihe byiza Eh, ndagira ngo mwibutse umukino wo koga ntabwo uramara igihe cy'imyaka makumyabiri utangiye mu rwanda ni ukuvuga ko uracyari muri siporo nshya zimaze kuza mu rwanda iyo ugiye kureba abantu turushanwa nabo eh, cyangwa se u rwanda ibihugu birushanwa nabo abo bakinnyi bandi baba barimo gukina urasanga ari bya bihugu bifite amazi ahantu hose bidasaba kujya kwishyura pisine kugira ngo ubone aho wogera mu gihe mu rwanda bigoye cyane ko ushobora gusanga amazi ahantu hose ku buryo umuntu ari bwoge akenshi iyi mikino abantu benshi nta nubwo nk'imikino nka tenisi nk'imikino nka za um, nka za golf nk'imikino yo koga nk'iyi ngiyi ya za swimming usanga abantu benshi batayi- batayitinyuka ngo bayikine kubera ko baba bazi neza ko ari imikino uh, ihenze isaba ibintu bihenze rero navuga ko urebye uh, n'amarushanwa muri rusange mu rwanda uko ameze y'iyi mikino yo koga wajya no kureba ku bindi bihugu ukuntu biba bimeze njye ku bwanjye navuga ko mu by'ukuri tuba tutari ku rwego rwiza rw'uko twaza kurushanwa ari nayo mpamvu iteka bihora bigoye ko u rwanda rushobora kwegukana umudari muri iyi mikino Eh, ikindi yarabajije niba nibuka neza yavuze ngo se birashoboka ko ibihugu bya afurika bishobora kuzagira ariko cyane cyane nka east africa bishobora kuzagira amahirwe yo kwakira iyi mikino ya jeux olympique Eh, ku bwanjye nasubiza iki kibazo mvuga ngo Eh, reka turebe reka turebe byibuze na africa cup of nations tuzakira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi uko izagenda niba nayo izadukundira tukayakira kuko urebye nk'ibihugu byapiganiwe cyangwa byatsindiye kwakira iryo rushanwa uyu munsi tugeze muri makumyabiri na kane urebye nko ku bikorwa remezo wavuga ko bakiri kuri mirongo ine ku ijana uribaze se tuzagera muri makumyabiri na gatandatu byibuze byarangiye cyangwa se nabyo birashoboka ko irushanwa rishobora kuzata- kuzatwarwa ahandi nibaza rero ikibazo gikomeye cyane tugira ni ibikorwa remezo ni umutekano ah, ku buryo biba bigoye ko ibi bihugu aba bakinnyi ku buryo bashobora no Murakoze.
kwizera bakavuga bati tu- mujyane irushanwa mu gihugu runaka kuko urugero nibyo nari twari turimo kuvuga mu kanya aha turi hari harimo kubera umukino w'umukinnyi Nadal na Novak abo ni abakinnyi akenshi Bazwi iyo cyane.
bagiye kuza mu marushanwa icyo bareba bareba umutekano wabo bareba buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo rero urebye infrastructure ni ikibazo gikomeye cyane muri afurika Ni- ariko kandi urakoze eh, cyane n'umutekano muri rusange urakoze cyane navuga ko yanete tutari twaba kugera ku rwego rwo kuvuga ngo dushobora kwe- kwe- kwakira iyo mikino mu buryo bworoshye nk'uko urimo urakoze kubivuga.
cyane eh, yagarutse ku kintu c'inkota imikino y'inkota ni imikino yakunzwe cane gose ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo voa radio yacu twarashiriyeko akavideo mushatse muze kubitiza kw'amaso twarose ama message menshi ubutumwa bwinshi kuri iyo mikino Ah, mu kanya ndabona tim harris ishimwe ariko aragana muri studio ndimo kugira ngo aze kutubwira bimwe mu za- mu byavugiye kuri iyo nkuru twabatangarije ariko imbere y'uko tim tuca tumugura mikoro n'imiryango anete imikino y'inkota yakunzwe cyane n'abakunzi b'ijwi rya amerika imeze gute bakina gute kuko byara- byararyoheye cyane abari mu rwanda no mu burundi Mm, ngo tu- ntabwo ntabwo mu rwanda ntabwo mu rwanda navuga ko wari umukino uteye imbere cyane cyane ko no kugira ngo eh, uyu mukinnyi uhagarariye u rwanda aze kuwukinamo ni nk'uko desire yabigarutseho ni itike yahawe u rwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ni karifikasiyo yabonetse Mm, ni itike yahawe u rwanda mu buryo bwo kuvuga ngo benterese abakinnyi benterese amafederasiyo ku buryo byibuze bashobora gushyiraho iyo mikino noneho bakaba bayikina ku buryo buhoraho cyangwa se eh, ba- ba- bashaka amarushanwa menshi akabaho y'iyo mikino mm.
rero ntabwo ari umukino wavuga ngo wari waba gutera imbere ni nayo mpamvu uwihoreye yaje kurushanwa ahangaha agahita atsindwa amanota arindwi kuri cumi n'atanu eh, nabwo uhita ureba ko harimo urugendo urugendo runini cyane kandi ikindi ngewe ntekereza ko eh, n'iyo mikino wenda tuba tunamazemo n'igihe uretse n'iyo ngiyo mishya wenda twagombye ngewe ntekereza ko hagombye gushyirwamo imbaraga cyane kugira ngo n'iyo ngiyo ihari Mhm, mikeya bashoboye cyangwa se kwegera myinshi Eh, eh, ibe ya- ya- yakwitabwaho ba- bashakire abakinnyi imikino ihoraho bashakire abakinnyi amakompetisiyo ahoraho A- apana kuvuga ngo bategura eh, ari uko irushanwa ryageze kuko Mm.
iki ni cyo kibazo gikomeye cyane gituma ibi bihugu mu by'ukuri bidashobora kwegukana Hanyuma ga- imidari eh, nari ko mvuga ko ari umukino wakunzwe cyane ku rubuga rwacu rwa facebook abakunzi b'ijwi rya amerika barawukunze ariko nkumvise umukino w'imi- w'inkota ku nshuro ya mbere ni umukino utamenyerewe mu karere k'ibiyaga binini muri make wamubwira ko ari umukino ugenda gute inkota mu mikino bigenda gute umukino ni umukino w'inkota ni umukino bakinisha inkota Aha.
eh, inkota wenda nk'abantu ba ubwo nabivuga gute ni umukino bakinisha inkota Batacumi- ariko noneho Mm.
bigasaba ko abantu baba bipfutse Mhm.
eh, cyangwa se bi- bikingiye mu maso cyane cyane ndetse no mu ijosi bakambara amakasike U- iyo urebye ukuntu bambara bambara ibintu byinshi cyane twese udashobora keretse iyo urimo kubireba bambara ibintu byinshi cyane bibakingira haba mu gituza haba ku maboko haba mu maso kubera ko ari inkota kandi ari inkota bya nyabyo atari agati cyangwa iki ni ukuvuga ngo iramutse uramutse uhushije byanga bikunda wa- wakwica mugenzi wawe cyangwa wamukomeretsa ni umukino w'inkota rero ni nayo mpamvu baba bagomba kwikingira mm, bakambara imyenda myinshi ariko nanone ifite ukuntu igenda ikingira umubiri aba ari eh, ku inkota buryo- ishobora kuku- kukujomba ikakukomeretsa eh, yego rwose, inkota nyankota yava- ya- ya- ni ya- ni inkota nyankota ni inkota Eh.
nyankota na- Mm.
niyo mpamvu bi- bikingira kuriya niyo mpamvu navuze ngo bambara ibintu byinshi cyane ku buryo utarimo kubireba udashobora kubyumva ariko nk'iyo ubireba barimo kwambara bagiye gukina niyo yaba ari imyitozo gusa uhita ubibona ko ni ni imyenda myinshi bambara n'utu- n'ibindi byuma byinshi baba Urakoze bafite ku mubiri cyane, yego.
bibakingira kugira ngo bataza gukomereka Eh, ukaba ushaka rero kuraba ingene iyo mikino igenda uje ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu hari akavidewo twagushiriye ko mpindukira iburyo bwanje tim harris ishimwe ageze muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika tim iyo nkuru y'inkota yarakunzwe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi ikaze muri muri isanga hamucunshishiriza amaso gato kuri kuco bagiye baravuga abakunzi bacu yes nibyo diane inkuru yarakunzwe cyane ku buryo hari ubutumwa bwinshi twagiye tubona ah, bituruka mu rwanda no mu burundi ku bakunzi bacu mpereye ku wa mbere witwa amigo leo yagize ati next time cyangwa se ikindi gihe azabikora neza courage ubwo yavugaga nyine umunyarwanda warahuye n'umuyapanikazi naho witwa irakoze abdallah sharif yaragize ati "Bara- ati baramugambaniye vraiment umunyapani Eh, Mm, naho ni bashire agira ati ubundi se watsinda umuyapani ku nkota koko witwa dukoze umuremyi jean baptiste eh, jean pacifique ati ntako atagize rwose kurwana n'umuyapani ntibyoroshye ahubwo congratulations kuri we kuko mbona ari we watsinze naho maze best driver ati gute u u rwanda ruja mu mahiganwa ubundi ho iwe ni ikibazo ari kwibaza Ah, witwa bibakumana jado naho miseke ararwana kabisa mu rwanda imikino y'inkota ni ikintu gishya nta nubwo ah, nari nzi ko ihaba mu gihe mu buyapani umwana avuka yiga kurwanisha inkota ahubwo umunyarwandakazi yatsinze kuko yabonye amanota- amanota arindwi undi akabona cumi n'atanu witwa mu- ah, Rubera Intwari Ernest Douglas ati mbona hatsinze umunyarwanda ahubwo nimba yabashije kubona amanota arindwi undi akabona cumi n'atanu ahanganye n'amaraso y'abasamurayi ahubwo uwo mwari uwo ni we bahi- bagomba guhita baha- ba- uba uwa mbere muri afurika naho nowe ndayi ndayisiga ati hari ibintu bitagereranywa ni nka kurya wahuza Rayon Sport na Real Madrid buriya umuyapani ni rwo rukino rwiwe Ah, ubutumwa burakomeza witwa niyo nsaba jeremy ati barwanishe ubuhiri cyangwa amabuye turebe ko umuzungu adataha Ah, naho murenzi sositeri ati wa mukobwa we naho naho- wa mukobwa we naho nawo naho wari amabuye umunyarwanda ku muyapani koko ntaho byabaye naho ah, rusengimana francois ati baze nawe umunyarwandakazi kuri kuri iyi nkota aha niho ah, baca umugani ngo umuswa wigere wigere ibuye ubutumwa buri kugenda buba bwinshi witwa uh, giovanni dos santos uh, ati abamuhuje n'umuyapani n'abamu- abamuhuje n'umuyapani nibo bagize nabi uwo urwana n'umuyapani koko ku nkota uri umunyafurika nawe habimana alain ati ahubwo barebe niba ataramukomerekeje by'indengakamere Eh, Tim, imbere ko bandanya n'umunyarwandakazi yahuye n'umuyapani apana n'umuyapanikazi
kubera ko ari umuki- eh, ari umukino w'abakobwa n'aba- n'aba- n'abakobwa bose yego bandanya usi- udusomere Mhm.
noneho uwitwa egide nizeyimana ati nawe umva aka kantu umuyapani ubwo ninde utazi ko abayapani baza mu bihugu bitatu bya mbere bifite abantu bazi kurwanisha inkota ku isi ahubwo abanyarwanda mumfashe dushimire eh, tumushimire kuko ntako atagize Eh, naho uwitwa shaban ahmed raki naho ati na- naho naho arakazi naho zashe hakizimana sha naho yagerageza Eh, gasagure ami claude ati iyo amutsinda niyo yari kuba ari inkuru naho urwibutso twist olivier naho yarwanyije kuko abayap- naho yarwanije kuko abayapani ni ba nyiri inkota next time azaza yakosoye aho byapfiriye niyo mukiza rwitera kizito ahubwo nta na, ahubwo ntabwo yamuhitanye
Eh, Ya, ubwo nabarebye nyine ukuntu byagendaga byagenze yego, eh.
Mm, naho witwa meli elmerkia de muroba ati sha baramurenganije kubahuza n'umuyapani ku nkota naho gerard mugire ingaruka ku myitozo uzabikora ikindi gihe pe labani eh, nkurikiyindavi ati ariko se umunyarwanda yotsinda umu- umuyakuza biciye mu yihe nzira Ya, ni ubutumwa ni bwinshi Ni cyane bwinshi cyane.
ntabwo- ntabwo burangiza.
ni bwinshi cyane Ariko ubwo nibwo urakoze bwigenza.
niko ndabona ufite bwinshi cyane ariko dutumire abakunzi b'ijwi rya amerika babishaka baje ko kuri facebook yacu vewa radiyo yacu barabe iyo videwo tim harris ishimwe wakoze cyane kunshishiriza amaso kuri eh, kuri ubwo butumwa bw'inkota twagarutse kuri iyo mikino kuko iri mu yakunzwe cyane muyo twagiye turabatangaritse eh, kuba barayitabiye cyane barabiraba cyane wakoze tim Mm, urakoze cyane Diana.
ego ndakuri ko bandanye kuja Urakoze, gutegura wowe- ibiganiro wowe ukuriye siporo jewe kuvuga kuri microsi siporo uri wowe uri kuyara njye ndiruka naje ndiruka baranzi urakoze tim um, ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ndasubira ipari mu bufaransa ariko mbanze nakire claver ku murongo wa telefone claver ikaze ku ijwi rya amerika claver uratwumva claver bamwumvanire ko si hari richmond uratwumva
Hello?
ego uratwumva richmond
Eh, ndabumva cyane twebwe muvugana ubu ni richmond yarasamaye ikaze ku ijwi rya amerika claver hama akabazo kawe wihuta
Eh, ikibazo cyanjye Mhm.
nagomba kubaza ku byerekeye abakinnyi bo mu burundi urabona ko uburongozi bwabo bwabo lidiya sekera batagiye bumvikana cyane na muvuduka nagomba kubaza akabazo kanje ku bintu bizogira ingaruka ku bakinnyi bagiye bafise abarongozi batu- batariko barumvikana ko ku ba- ku batoranije kugenda mu mahiganwa hirya no hino mu gihugu kuri uyu yari amenyereye ibintu by'inkino francine niyo saba atamwe ko kandi ikibazo kiwe cyari cyaravuzwe kuva kare mu ntango ariko lidiya sekera ntabyiteho wewe ntamufashe nku- nk'uko Ah.
yari umuserukizi Unku- unkundire w'abarundi unkundire uh, claver kubera ko yaba lidia sekera yaba ndi urwo ruhonda atago dufise ariko iryo ke turiko uravuga turarizi ku ijwi rya amerika turifitiye kopi turaza guhindukiza akabazo tukabaze uh, anete niwe ari ngaha desire yamaze kuva ku murongo wa telefone ubundi habaye kumenya ni indarungi kandi anete akiri ngaha ku murongo wa telefone claver abakinyi wari watubwiye ababatora ni olympique batora ni umuntu abatora ni nda batora umusubiremo kugira ngo iki kibazo ntitugitebe ko impande zikivugwa ko zitahari
yego cyane yego
nibyo twari twagarutseho ni ukuvuga ngo abakinnyi batorwa na n'ishyirahamwe na komite olympique y'imbere mu gihugu Mm.
ariko noneho bamara kubatora babatora gute babatora binyuze mu makompetisiyo baba barakina nabo ntabwo babareba ngo ngo bavuge ngo ngwino hano ahubwo uko bitwaye imbere mu gihugu bituma baba ba- ba- baba abakinnyi bashobora kujya mu marushanwa ah, ya afurika kugira ngo habe habaho karifikasiyo cyangwa se niba ari i- ubutumire bwa komite olympique nk'uko u rwanda uyu mukinnyi uwihoreye yabonye ubutumire bwa komite olympique kubera ko umukinnyi wa fencing ari umukinnyi mushya u rwanda rutangiye ubwo federasiyo noneho ubwayo na komite olympique no komite olympique niyo ihitamo mu mafederasiyo agiye atandukanye Urakoze cyane.
bagahitamo abakinnyi bashaka ko- kohereza Yego, urakoze cyane claver ikibazo ca cingene ivya olympique vyatunganije mu burundi hari impande zashavuye ngo ntihari kugenda bagiye ngo uwatoye isuye ari gutora nitwagira imana tukaronka madamu lidia sekera tuzobigaruka ko tubibaze bidakunze tuzoca kumenyesha amakuru desire hatunga imana turabira ico bamwe n'abandi baza kubagiye n'uwarabwirijwe n'ingene vyagenze kugira ngo abatoranijwe bagende nibaza ko inyota yawe iheze mu Ah.
kurindira ko tuzokigaruka ko ugira Yego, umunsi murakoze mwiza cyane.
ego nuko annette um, wumvisemwo mu butumwa timu yaradusomeye mu kanya ariko hariho n'uyundi yitwa jean baptiste nsabimana yatwandikiye email ndende atubwira ijwi rya amerika aciye kuri mugenzi wacu thomas kamiri ndabaza ati ndabasavye um, mumbarire um, ngo ico ni- ni- byanditse mu kinyarwanda mugakora ndi umurundi kazi reka nce ndanabihindagura ni- ku byo nshobora ngo mu nganzo udusangize ico afurika yiteze muri ino jeux olympique ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane afurika yiteze ikiga anete n'akabazo ka jean baptiste nsabimana yatwandikiye
afurika se afurika afurika yiteze iki Eh, afurika ndamusubiza mu buryo bubiri Mhm.
afurika y'uburasirazuba eh, turi ku barundi cyane n'aba- n'abagande nako turi ku banyakenya n'abagande kuko mpamya nashidikanya ko bashobora kuzaduha imidari cyane cyane nko mu kwirukanka Eh, ubwo icyo ngicyo cy- cyavuyeho Yego.
kuri east africa ubwo ndumva ngerageje kumuha igisubizo hanyuma kuri afurika muri rusange eh, ni ukureba mu bari n'abategarugori mu mukino wa futuboro byo ntabwo birimo gukunda neza kuko duhagarariwe na zambia na nigeria bamaze gutsindwa ni ukuvuga ngo nta cyizere gihari urebye uko bamaze kwitwara mu mikino ibiri y'amatsinda irangiye ubu ngubu hasigaye umukino umwe w'amatsinda hanyuma mu bagabo urebye eh, dufite morocco dufite egypte eh, zabashije gutsinda mali na guine nazo ntabwo zimeze neza mu mupira w'amaguru ubwo aho ngaho ni mu batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu ubwo ni ukuvuga ngo dufite morocco na egypte dutekereza cyangwa twi twibaza ko zishobora kuzitwara neza kuko hasigaye undi mukino birashoboka ko babona karifikasiyo ibajyana mu cyiciro gikurikiraho cya kimwe cya kane Eh, hanyuma urebye nko muri basiketi ikipe abantu bose biteze nibaza ko ishobora no kuzagira ikintu gikomeye ikora muri afurika ni eritrea ubwo mu gusiganwa mu magare hakaza ndetse n'ikipe ya south sudan mu mikino ya ya basiketi hanyuma kandi hakaza na nigeria y'abagore mu mikino ya basiketi ayo ni amakipe mu by'ukuri ubona ko akomeye kuko nko kuri south sudan mbere y'uko iyi mikino ya olympic itangira abantu barabyibuka yakinnye na leta zunze ubumwe za amerika umukino urangira ari amanota ijana na rimwe kwi- ku- kuri mirongo icyenda n'icyenda ha- ku- eh, eh, ku ijana kuko hari harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa hanyuma eh, mu- ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya south sudan mu mukino wa basket yatsinze serbia Mm, iryo ni urakoze isomo ni Eh.
ukuvuga ngo rero ah, mu rwego rwa afurika turaza kurebera mu yindi mikino ariko muri east africa ho turi ku bagande ndetse n'abanyakenya ko bashobora kuza gutahana imidari kuko si ubwa mbere baba babikoze Mm, urakoze um, eh, jean baptiste nsabimana acongera akavuga ngo ngo ese ngo ni kwereka afurika y'ibihugu b'ibiyaga bigari ngo ifise ngo abatlete bakenya muri jeux olympique ifise bakenya impamvu bagira impamvu bagira abaterete bakeya nk'ubu ngubu urebye u rwanda uburundi kongo eh, impamvu bagira abaterete bakeya buriya uko ugiye ukitwara neza mu irushanwa biguha amahirwe y'uko abandi bakinnyi y'uko utegura abakinnyi benshi y'uko abakinnyi bagenda baba benshi ariko n'ubundi iyo ugenda nugira ikintu ukora mu irushanwa biba bigoye kandi uko igihugu kigenda kigira amanota uko igihugu kigenda cyitwara neza mu mikino runaka kigenda kigira amanota noneho igihugu cyagenda kigira amanota hakaba hari imyanya runaka bagenda noneho ba- ba- bas- bagishyiraho tuvuge wenda uri uwa mbere uri uwa kabiri uri uwa gatatu uko ugenda wongera amanota nk'igihugu bigenda byongerera n'amanota n'abakinnyi bawe noneho abakinnyi bakaba babona imyanya myinshi yo kwitabira irushanwa nk'ubu nk'abanyakenya kubera ko akenshi baza ah, usanga aribo ba mbere mu- ba- bagerageza kuba aba mbere muri afurika ugasanga muri za diamond league baragenda bagatwara amarushanwa ugasanga abagande baragenda bagatwara amarushanwa ni ukuvuga ngo igihugu kigenda kibona amanota noneho bigatuma babona imyanya myinshi yo kohereza abatirete muri iyi mikino ariko nk'u rwanda nta mudari uburundi buheruka gutwara umudari kera kongo usanga nyine izo zose ziguma ziba inzitizi kubera ko nabo bakeya baba bagiyeyo ntabwo bagenda ngo bagire ikintu bakora baragenda bakitabira irushanwa bagahita basezererwa bagataha nta mudari batahanye nka amerika yarungitse abakinnyi amajana atanu na mirongo icenda na babiri umuntu yakwibaza ngo amerika ya- ifise abakinnyi benshi gusumba abandi
urumva bagomba kubohereza Eh.
kubera ko Eh.
amerika urugero rworoshye Eh, Kevin Durant urebye mu bagabo niwe top scorer wa wa wa Olympics niwe mukinnyi umaze gutsinda amanota menshi mu w'imikino ya, ya wa w'imikino ya Olympic noneho n'ujya mu bagore ni urugero akantu koroshye mu bagore wenda muri football nibo bafite imidari itatu yikurikiranya nta yindi kipe yigeze ibikora mu mupira w'amaguru mu- mu- mu- mu- mu- haba mu bagore no mu bagabo ni ukuvuga ngo wareba haba mu kwirukanka haba mu gusiganwa haba he usanga n'ubundi bafite imidari ya mbere cyangwa baratwara iya kabiri ibyo ni ibintu bi- bihoraho bituma igihugu gihora kibona eh, amahirwe yo kohereza abakinnyi benshi kandi n'ikindi nka leta zunze ubumwe za amerika baba bafite imikino myinshi imikino Mm.
myinshi rero mu gihugu isobanura ko n'abakinnyi bazabona karifikasiyo zo Bazoba gukina jeux benshi.
olympique nabo bagomba kuba benshi Okay, Annette turiko dusanga abasoza ya kino kiganiro minota cumi gusa turaduhejeje nsaba imbabazi abatwandikiye amatelefone vy'ukuri kw'ijwi rya Amerika uno musi vyatunaniye ntituriko turabatora ariko nta kundi twibaza ko utubazo dutandukanye mwari kubaza twabashikiye aho mwari kwibariza mwebwe nyene tugiye mu gice ca nyuma nshaka ko duharira utuntu n'utundi uze kunyishura mu kanya gato gato kubera ko hariho vyinshi ba- ba- ba- bagiye barabaza ariko tutashoboye ku um, twagiye turaberamwo tur- turihuta tutubaze kugira ngo uh, tuturonkere umuco bambwiye ko richmond agarutse ku murongo wa telefone twumve ko twumvikana imbere ko canja mu tuntu n'utundi richmond ikaze
yego murakoze eh, kuherereye he uce wihuta akabazo kawe
Eh, ndi muri tanzania nari mfite utubazo dushika kuri dutatu akabazo ka mbere tumenyereye ku- ku- ku- kuri izi nkino mpuzamakungu ari nko muri football haraba aba- abashobora kubyitabira ugasanga bamaze kurondera amakarifikasiyo ku migabane yabo ndashaka kumenya abo kugira ngo igihugu kanaka kijye muri jezi olympique nawe uko bigenda Mm, uh, akabazo ka Richmond- kabiri Mhm.
akabazo ka kabiri nashaka kumenya uburundi bwaba bwaserukiye mu nkino izihe n'izihe Mm.
ka gatatu ari nako ka nyuma nshaka kumenya ku ruhande rwa football im- im- im- ibihugu byitabira aho bahasanzwe hajyayo abakinnyi abahe b'imyaka iyihe cyangwa hajyayo umukinnyi uwo ari we wese kugira tumenyeye muri coupe du monde urakoze cane ariko uh, usanga twaruje Richmond muri ibyo bibazo byose bitatu nkundira neta kwishuye ku kanyuma kuko bibiri bindi byavugiwemo uze kubiraba kubyumviza kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nitwo bigarukako kugira ngo duhe amahigwe uh, ikiganiro cyo kwishura utubazo twinshi urakoze Ego. Eh, Gwanete wishure eh, wihuse akabazo kanyu mutundi mwari mwatugarutse ko ko kumenya abakinyi ba football niba hari ibi- abazwi cane barimwo hanyuma imyaka yo kuja muri iyo Olympique ni ingahe ni imyaka makumyabiri ni, ni munsi ya makumyabiri n'itatu Aha.
munsi ya makumyabiri n'itatu ariko bagahita babakonsidaringa nk'aho ari imyaka makumyabiri n'itatu ni ukuvuga ngo afite na cumi n'icyenda afite n'ingahe uyu mwaka mu bagore niho bakoze niho bashyizeho ikintu gishya cy'uko imyaka ntabwo bigeze bayi- bayirebaho ako ubundi bahoraga bareba ku myaka ubu rero mu cyiciro cy'abagore imyaka bayivanyeho umuntu wese imyaka afite yaza akarushanwa agomba kuba yujuje ibyangombwa ari n'umwenegihugu mbese akina muri iyo kipe yaza ariko mu bagabo ni imyaka makumyabiri n'itatu ikindi yari yavuze eh, yarabajije ndumva wenda ego.
twa- abakinyi a- abakinyi rurangiranwa bari ngaho muri uh, football ni bande
abakinnyi babandi tumenyereye ni abazi
byagenze gute
ni uko barengeje imyaka benshi Ah, barengeje imyaka barengeje imyaka bisha byumvikana Yeah, no, ego.
wenda nka Kylian Mbappe yaza kuba akiri muri makumyabiri n'umwe twakamubonye uyu munsi yamaze kugera kuri makumyabiri n'ine asaba abakinnyi benshi barengeje imyaka
nuko akabanza ngira ngo abatayirengeje wenda nka iring boot haland ikipe ye igihugu cye muri rusange ntikigeze kibona karifikasiyo ubwo ni kugerageza wenda kuri abo bakinnyi baje eh, abandi rero ba- nka nka sadio mane senegal ntibigeze bagera aha ariko ngaha.
abakobwa Na Mo Salah, abakobwa barabaretse Eh?
abakobwa n'abagore imyaka ntibayirabiye ko imyaka ntabwo bigeze bayirebaho ariko nibyo nakubwiye afurika amakipe yabonye karifikasiyo ni abiri yonyine ni nigeria na zambia eh, kubera ko ariyo myanya yonyine twemerewe muri iyi mikino ya jeux olympique na nuko Afurika muri rero rusange.
utuntu n'utundi abakinnyi bakuryoheye ibyagutunguye nange kuvuga ngo bakuryoheye ariko byagutunguye ibyagutunguye makipe eh, cane gose eh, ni icahe ngaho ipariga anete
Eh, ngira ngo ikintu cyatunguranye urebye nta kintu kugeza aka kanya wavuga ngo cyaratunguranye kubera ko urebye ni abafaransa bamaze gutwara umudari muri rugby urebye ko bakinaga warabibonaga n'ubundi nibo bari ba champion b'isi so ni ibintu nyine byari biri aho ngaho kugeza aka kanya nta kintu kiraba wavuga ngo cyaratunguranye ngo hari umukinnyi waje wenda atwara umudari cyangwa ikipe runaka yaraje itwara umudari bitari byitezwe ariko wenda mu ikintu cyanunguye eh, kuri ngewe nk'umuntu ni ukureba uko ikipe ya israel y'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itatu irimo gukina bari bamaze imyaka mirongo itanu batitabiriye imikino mu ntambara igihugu kirimo mu by'ukuri urebye ko barimo gukina navuga ko ngewe byaranunguye eh, kuko sinari mbyiteze Mm. hanyuma um, paris ubundi ni igisagara kigendegwa cyane n'abantu bo- n'abantu benshi hari ingaruka ibiriko biragira kuri ico gisagara co- co- c'umurwa mukuru w'ubufaransa
ingaruka nazivuga mu buryo bubiri ni ingaruka z'uko ari umujyi wa- wajwemo abantu benshi cyangwa urimo kwakira abantu benshi ibyo bihita byumvikanisha ko mu bucuruzi eh, bigenda neza Eh, icya kabiri navuga ko ni umujyi ibi- n'ubundi usanzwe uhenze ariko noneho muri iki gihe cya olympique ibiciro byaruriye cyane ariko kandi ku bakerarugendo nibaza ko baba batabifiteho ikibazo kuko bityo baba bashaka ni ukureba n'ubundi irushanwa niryo riba ryabazanye no guseninga amafaranga yabo Uh, mu buryo wenda butari bwiza ni uburyo imihanda ifungwa imwe n'imwe kubera ukuntu kubera aho imikino iba irimo kubera kuko urumva ipari ni nini ifite ahantu henshi hagenda habera imikino ni ukuvuga ngo rero imihanda barayifunga igihe kinini urumva ibyo ngibyo biba imbogamizi ku bantu ba- bahagenda bashaka kuhajya bahatuye se ariko kandi ibyo ngibyo bibaho mu bihugu byose biba byakiriye irushanwa ni imikino ibaye mu gihe tugeze mu mu bihe bigezeho hari uburyo bwa none eh, buteye imbere eh, twavuga ngo byaheruka kuba mu myaka ine nimba ntibeshe kandi ntibeshe ibya siporo sikirenga kuri jewe urambabarira Um, hari ico bitandukaniye muri bino bihe bi- tugeze mu bihe bigezemwo imikino yabaye mbere n'ubu eh, canke bira- biraho biraho ni nka kera
Ah, ubu ngubu tekinoloji iri hano biroroshye cyane kubera ko ah, bazanye kampani yitwa makisi doti komu ni ukuvuga ngo ah, ahantu hose uri urayakisesinga uyifiteho akisesi uyifiteho uburenganzira ukaba wakurikirana imikino irimo kuba Ah, icyo ni kimwe icya kabiri ku mbuga nkoranyambaga kandi interineti nta kibazo bifite icya kabiri ku mbuga nkoranyambaga biroroshye cyane kubera ko umuntu wese ugerageza kugira kuba yakoresha imwe mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo afite uburenganzira cyangwa agira amahirwe yo kubona rezilita yo kubona ibirimo kuba mu mikino olympique navuga rero ko ari ikintu cyiza kuko haba ku banyamakuru biratworohereza gukora akazi kacu ngo ndavuga kuri interineti birakorohereza ntabwo bisaba ngo kuba uri ahangaha kuba uri muri stade runaka nibwo ure- buri burebe Yego, umukino kubera ko ah.
imikino iba ari myinshi kandi ibera igihe kimwe ushobora gukoresha Sure, sure.
interineti ukayireba no ku Mm.
bafana ni uko hanyuma rero Celine Dion akaba aratulirimbiye arabaririmbiye igihe kinini tubikumbuye akasina ari kugenda ntakavutse Eh?
Celine Dion- bamwakiriye Celine Dion gute navuga ko Celine Dion mu mu muri by'ukuri- Canada eh, igihe kirekire ataboneka eh, ariko igihe akaza kirekire cyane yongeye gukora amateka yo kuririmbira mu mikino ya olympique kuko byaherukaga mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatandatu ubu rero yarongeye araririmba ni ikintu abantu bishimiye cyane ni ikintu nazi ukuntu nasobanura kuko urabizi ko senediyo amaze igihe kinini arwaye ah, ubu nibwo yongeye kugaruka kuri stage aza mu mikino olympique aba ari nawe wafunze ibirori byo gufungura imikino ya jeux olympique ndetse urebe ukuntu Celine abantu bari bamunyotewe cyangwa bifuzaga kongera kumubona no kumwumva ku rukuta rwe rwa Instagram yahise uriya munsi wonyine yahise akurikirana gukurikirwa na miliyoni y'abantu urumva iyo aba yari kumva ikirundi n'ikinyarwanda nawe kumubwira nti twaragukumbuye mbwawe nta kundi abakunzi be twarakumbwira ati twaragukumbuye twarakubonye twarabyishimiye tukibaza ko nawe mwebwe mukunda Celine Dion mwabyishimiye kumubona mu majezi olympique Annette nuko rero wakoze cyane rwose kuza muri kino kiganiro cuno munsi kugira ngo dushobore kuraga ibya jezi olympique imbere ko ndagusezera mu masogonda make ino jezi olympique izokwibukirwa kwiki mu mateka amasogonda make
izibukirwa ku buryo bateguye ibirori ni ikintu cyiza kitigeze kiboneka mu zindi jeje olympique zatambutse ariko kandi izibukirwa n'uburyo pari ari umujyi mwiza kandi wagerageje kuba wakora ibishoboka byose kugira ngo buri muntu wese mu gihugu avamo mu rurimi avuga yisange mu mujyi wa Paris.
Urakoze cyane Annette Mugabo nibutse ko uri umumenyesha makuru ariko arakurikirana ivya Jeux Olympiques hagufi na hagufi ngaho i Paris mu Faransa ubandanye udukurikiranirana kumbure mu mwanya uri imbere turasubira mu makuru tubwira izaba bigezeho.
mwakoze cyane ego dushimire na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda yatubwiye ku vya Jeux Olympiques ku ruhande rw'u Burundi ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diana Ninahazwe bakoze abakigizemwo uruhara mugenzi wanje Tim Harris ishimwe twabanye mu mwanya wo kubasomera ubutumwa butandukanye Nadia Taha n'abainjeniyeri babiri bakoranye muhinga bw'ivyuma bakoze dusaba imbabazi kuri mwebwe tutahamagaye ivyuma uno munsi nivyabaye ku ruhande rwacu ariko kw'izina rya bagenzi bacu turabashimye ko mwari mwaturungikiye amanimero yanyu ngo turuhamagare ahanje Diane ni nahazwe turongera mu biganiro biri imbere mururanirwe mu vyanyu no